waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Sirbitoonni Oromoo kakaaba Ameerikaa dhufan Hacaaluu Abbush Nugusuuf Jaamboon biyya adda addaarra deemuudhaan sirbaa jiran Hacaaluu Hundeessaaf Abbush Zallaqa sirba dhiyoo tana baasan kutaa Minisootaatti gabaarraa oolchan. Sirbi isaanii dhiyoo tana baay'inaan bitamu ka bitamu marsaa intarneetii Amaazon Daakkaam jedhurraallee namoonni hedduun bitachuutti jiran. Maqaan siidii Hacaaluu ni lammataa waa'ee kennaati ka Abbush immoo sadaffaaf Jaal Jiiloo jedha. marii kutaa lammaffaa suuraan waa sirba isaanii har'aa irratti hacaaluuf abbushiin haasofsiise kunoo.
Amma baara fayyaa.
Reeffu ati baara fayyaa.
Dhageenyi badhaadha.
Badhaadha keessaan badhaadha.
Badhaadha saana mi dhagaa.
Dhagaa keessaan dhagaa.
Dhagaa abbaa abbaa eenyuun siin jedha.
Amma boruu waa qonaan jedha. Ee Abbaa baruu.
yaa
Abooruu deemtuma fuulii gara.
abuuruu hin deemu godaa yaa'aa kana dura deemeetti kaloo jalaa jiru.
Beena lam kana nagaa golaana waaqila fana sangaa'in.
Eeyyanii beenatillee kanaa nagaa.
Nagaa nagaa.
Jaljilo jaljilo yaa. Lembojila. Jaljilo jaljilo yaa. Lembojila. Gadaan gadaa gaara yaa. Lembojila. Gadaa mojji gaara yaa. Lembojila. Gadaa guyyee gaara yaa.
Hacaaluu namni jalqaaba sirba baafata. Dhuguma waan hedduu yaade abbuu sirba narraa narra bitu narra gurgurama horii eessaatti argadha waan hin yaadne hin qaban rakkoon jijjiirtu maal fa'a guddina muuziqaa Oromoo irratti.
Namni keenya egaa aartiin aadaa fi seenaa mul'ata saba tokkootiif murteessaa ta'uu isaa irratti irra guddoo amanuudha bar. Garuu irra guddoon maali? Humni aartii kun olaantummaa saba tokkoof amma murteessaa akka ta'e uummanni keenya waan kana piroodius gochuudhaaf namni lama abbaan qabeenyaa namni tokko namni lama hin gaha. Nu jajjabeessamoo gaafa isteejiitti baane gaafa Oromiyaa guutuurra deemne uummanni keenya waan nuuf ta'u hin laalla beeki. namni keenya waan kana irratti hojjechuu qaba hojjechuu baannaan artiistichaa irratti eh, ba'aa guddaadha innaa siidii gosa jalqabaa gaafan hojjedhaan ummatuma oromoo fuulduratti bahuu barbaada malee waan adda biraas hin barbaanne eh, amma waan naa ta'ummoo argadheera kan si dinqu ummata koo faanas eh, yeroo gabaabaa keessattan eh, eh, wal qunnamee ummanni koos eh, kabaja addaanaaf kennee ol na fuudhee stiil na, na kunuunsaa jira yaada isaa yaada isaatu na gabbisee jira amma yoonaatti yaada isaatii nan jiraadha Yoo hedduu sanyii mootiitiin si beekan jimmaa jirta qubaan si qaba.
malee hin fagaanne Amma immoo waa'ee keenna baafattee mee waa waa'ee keenna kan nutti himi maaliif waa'ee keenna jettee sirba gam keessa qabda?
dhugaa mata dureen eh, albama koo lammaffaa eh, lu- inni amma waa'ee keenya jedha waa'ee keenya jedheetu marraajeffannoodhaan bira kute waanan jechuu barbaade mara wallee sana keessatti ibsuu yaadeera waa'een keenya kallattiidhaan haalaaf eh, yeroo ummanni oromoo keessa jiru kana karaa gama hundaanu eh, ilaallata akkaataan egaa yaadan qabuuf eh, waan jechuu fedhe kana hunda wallee sana keessatti ibsuuf yaaleera waan ta'eef waa'ee keenyaan kun miira uummata miiliina afurtamaa Ah, uummata oromoo laallata ah, Dansa mee waa'ee keenna keessa sirbi tokko kaa mee tokko fakkeenya?
sirba eh, baalee tokko nan qaba Baay'ee. Si jala qabna haree harkadhaan namoo hin caqabna.
Huseen Bunee manni fuullee cuqursi dalloo margeeraa jedha. Batama kootiyya koo naaf gameera waa'uuy. Dhukkubni jaalala kee gaaf tokko wayyaa.
Hin dhageettan kunoo.
Huseen Bunee manni fuul manni fuullee coqorsi dalluu margeera. Ee margeera. Kolfa malee jibban beektu.
Batama kootiyya koo naaf gameera waa'uuy. Takaalamee hin jira. Hin dandeenye waa. Ilaaluuttan ulbaa kuulatu silaa sin argaa miti kaa damma tokko silaa sin argaa miti kaa argaa keetan nama ee damma ta'u waabee naanna'uu kooti kaa kuula tokko waabee naanna'uu kooti kaa ilaaluuttan ulbaa kuulatu silaa sin argaa miti kaa kinnaa dhamma tokko jaalala kinnaa dhamaase.
jedha caalu hundee. Abbush. Siidii tan ta'e taantu maqaan Jaaljiloo. Jaaljiloo.
Yaa.
Minuttiin.
Jaaljiloon immoo maal keessaa qaba naan jette jaaljiloon sirbi kudhanii afur jaaljiloo keessa sirbi aadaa hedduu kee jiru kan waan aan godhee fi akka namni wal hubatuuf akka namni aadaa walirraa baratuuf eh, akka aadaa gar keenni jiru bal'inni isaa.
Nama waan qabu walitti dabalata.
Yaa.
Jaaljiloo nuu jirtu wal.
eh, Jaljiloo jaljiloo yaa gadaan gadaa gaara yaa gadaa mojjii gaara yaa jaljiloo jaljiloo yaa jaljiloo jaljiloo yaa gadaan gadaa gaara yaa gadaa mojjii gaara yaa gadaa guyyee gaara yaa ee karri gaara yaa Jila jaalchilo yaa.
Caalu si deebi. Sirbi keessan torb- torbaan lamaan duratti sirbi keessan Amazon MP3 download yookaan ammoo Amazon daatkaam irratti sirba kan kee tokkeessoo kaabbush ammoo lammeessoo. Armaan duratti ani hin argine sirbi Oromoo kan akkan guddatee ol ba'e. Addunyaan sirbi keen maaf addunyaatti hin dabalamnee ati jettu ta'an dhufuu jirti. Dharma dhugaa.
amma ta'ee bara. Ta'uu Agam jira.
gammaddee maanta maan ta'e.
ka- Kaatagoorii kaatagoorii jira Ahaa.
kaatagoorii jira kaatagoorii fakkeenyaaf sirbii akka gaarii gurguramedhanii afrikaa keessa jedhanii kabaasanii jira Eh.
kaan immoo eh, tokkollee ni jira intarnaashinaal raappeedhanii kabaasanii jira Intarnaashinaal waliigalaattis immoo jira.
Ka jiru jira.
Yaa.
Agam gammaddan.
sirba alii birraa tokko walaloo isaan jaaladha Eh, numatuuf xinneesse eenyutu nu caaleessa jedhu sana walaloo ishiin kun baay'ee eh, murteessaadha anaaf amaazonii fi aayitiunsii kanarratti sirbitoonni kun warra raappii godhan kun intarnaashinaal weellistoota jedhaman kanatu siidiin isaanii sana keessa darba isaanirra tarree amma eh, sadarkaarra taa'uun keenya tokkoffaa eh, sabni kun ammam eh, guddaa akka ta'e kana keessatti ilaalechaadha sagammachuu koo maal gaafatta ree Hee, o- baay'ee waan ajaa'ibaati bar kun immoo kan ta'e hiriyaa keenya noorz ameerikaa jiraata roobaa galatuu fi maatii isaatu kana godhe nu jajjabeessa akka kun ta'u fa'a eh, nutti himaa ture inni kan si dinqu keessaa hin bu'e dhugaa rabbiin minisootaatti dhufee ture roobaa galatoon kuni ani eh, laayiniidhum kana keessa akka galtaniif paartisipeet akka gootaniif malee sadarkaa kana gonkumaa yaadee yaadee sammuudhattu natti dhufee hin beeku jedhe Eh, dansa abbushi dabarra abbush yoo sirbitu sirbi kan kee eh, agi tokko raappii fakkaata agi tokko jaazii fakkaata agi tokko ammoo reegee illee fakkaata aadaaf reegee yookaan raappii hiphaap akkamitti walitti fidime fakkeen tokko irra kaa'ee nutti himi Eh, isi garkeenna aadaa hedduu jira Eh, kaalleen immoo gartee yoo oromoon booranaa yookaan oromoon gujii yoo kort- yoo kortaa'u yoo dubbatu eh, an akki naa galeetti jechuudha dibbeetti jala hin jirre malee garuun feet geessita raappillee hin jetta Dubbiyyuu.
Yaa, dubbiyyuu eh, Horiiraatti dubbii yaa, isaanoo.
eh, dubbii isaanuu fakkeenyaaf fakkeenyaaf yoo booranii kortaa'u abba dubbillee dhageenne dubbilleen akkana duuba gurbaalleen waan argee waan dhagayee dubbate ka gurbaa dhageenne kun jechuun naaf yoo fakkeenyaaf kana kan keessa dibbee galchitee akka muuziqaatti yoo goote raappiin ta'a jechuudha. Sirba aadaa sirbiturra sirba raappii yookaan sirba haus ta'e tokko sirbi sila nuun jette kun kan nuu salphaa.
dhugaa maal irratti dabalta jaalu irra guddoon inni eh, guddina afaan kanaa jechuun immoo eh, bal'ina isaa ibsuuf inni keenyaa kana garuu warri hiphaap raagaa reegee kana eh, jarri riitimiitti hojjetanii eh, ittiin haa sirban malee nuuf immoo salphaadha dhugumatti immoo salphaadha Yaa, salphaa.
Eh, gara bushi deebi abbushi yoo hedduu yoo yoo sirbitu abba feetee yoo iyyuu sirbitu hedduu akkuma warri sun sirbu adoos- adoo caqasuu jirtu fa'a warri sirbuufii jirtu sun hin argita iyyuu viidiyoo isaanii adoo laaluun labatte warri itti sirbuu ilaaltu iyyuu waan dura barreessuu dandeenya. Finfinnee deemtu atteensoon dandee Finfinnee achi dhattee hojjettu moo akkamiin hojjetta gamsi hin dhibdu eenyu daayireekteriin eenyu sirbu kana eenyu tolchii qaqqaba.
Akka dhibeetti akka jirru jirra nutiin akka rakkootti of furatte jechuudha. Tokkoffaan sirba kan itti elooftee eh, irratti elooftee irratti dadhabdee hojjettu garmaan muuziqaatiin yoo deemtee waan ati hin dhageettu waan ati hin agartu waan dhibeete. Intalli na waliin sirbitu qaalitti waa calleedhani yoo oodiyoo hojjennu jechuudha. Nagalee Booranaati yaamee finfinnee of bir akkasiin shaakallee akkasiin hojjennaa intala aadaa gujiillee waliin hojjannu ishillee akkasuma kaan immoo yoo viidiyoo waraabbannu ijoollee kallee hin hambisuuf yoo viidiyoo waraabnu akkasiin baadiyyaa seenee hojjadhu yoo immoo irri caal gartee asii diinagdeen guddannee yoo gallu istiidiyoo dhuunfaa banannee uummata keennoliin taanee jechuudha kophaa taaneenis uummata keennoliin taanee aadaa kan afaan kan guddisuu fe'e. eenyutu viidiyoo keessaan daayirektii godha yoo naan jettee hacaaluun amma sirba ammaan kan hojjetu keessaa innillee kan ofii daayirektii godhuuf iskiriptii barreeffatee fixeera. Fixeera akka ittiin hojjannu jechuudha.
Walaloon teessanu.
Yaa walaloon keenna aadaallee akkasuma ammayyaallee akkasuma kanaaf kadabri keessa naumatti daayirektii gochaa ture.
Hacaaluu siddee biyya tokko sirbi kan kennamee caqasu eeyyuu hedduu waan hedduu keessa caqasa. Wa tokko jettee jechi sunini waan hedduuf keessa qaba. Jechi mimmi'aa durii namni dedheen sirbita. Jechi mimmi'aa akkana kana eessa argatta akka isin hin jenne afaanuma kiyyeeru ciisaa jechuu dandeetti. Jecha akkasiitiin sirbuun agamsi qarqaara maal keessatti argite?
Baay'een itti gammada kan akkasitti na qarqaare yoo ati jettee sirbootaan inni dhagaa guddadheetu murteessaa natti fakkaata. waan afaan oromoodhaan katabames haa ta'u waan afaan oromoodhaan faarfames haa ta'u sirbame hunda nan caqasa isaan sana keessaa gaa hundumtuu anaaf barnoota naa laatu ani guddinni koo magaalattan dhaladhullee malee loowwan kanan tiksee guddadhe baadiyyaatti akaakayyuu koo birallee gara waggaa sadii taa'eera innis waan na fayyade natti fakkaata gaa erga jechoota koo filte anis itti gammada.
Ijoollee lafa dhufuu jirtu maal jettee gorsita?
Ijoolleen illee kana booda dhudhuftu waan shakkii irraa qabdu hin qabdu maaliif afaan abbaa ishiitiin haadha ishiitiin barattee guddatte qubee jenereeshin kana boodaan abdii guddaayyuu kan itti qabu waan dhagahamee hin beekne illee akka gochuu danda'an abdii guddaan irraa qaba.
Dansa abbush yaa'uu jirtanii saniin afran wiyya yaa'uuf qophaa'uu jirtanii maal dhaamattanii aannan nu naqa tittu nu naqa jettamu horii nu qala jettamu medhichaan nu galcha jettamu.
Sila hin jenna.
Horiin jira horiin illee num jira yaala.
Bargarii kana guute as.
Kulaa tittu bargarii nu naqaan jennu. Kanaaf waan nuti warra irraa feenu akka ammaan kan nu simatan kana isteejii kana fixnee guyyaa dhibii immoo. sirba haaraa ammaan kan baasneen nu jajjabeessanii nu waliin ta'anii bashannananii akkasiin akka gargar baanu feena qophaa'anii akka warri nu eegan dhaama.
Amma laftiitti sana yaasa qophaa'uuf kamiif kam.
Atlaantaa Siyaatel amma Kaalgaariitti deemna Oromoon biyya hambaa jiru hundi.
Eebuu qaba.
Eebuu qaba ulfina nuuf qabu gaafa Ameerikaa gallee eerpoortiirraa kaasee agayoonaa nu boonseera baay'ee baay'ee baay'ee baay'ee jechootatu na hir'ata beekii. hidda malee xannachiin dhiigweedha oromoon jaboo galatoomaan ji'anan. Si jajuun koo si malee jechuun koo waanan si jaalluu fi waanan si baree fi waan kiyya taatee fi.
Akkana fakkaatti lama qophiin biinardha. Ansoraa haala kee digamti yaannagaan bullaa dhiiroo horaa bulaa.
Absooraa sillee si galateeffachuu feena.
Ayyaa ayyaa.